હેલો હેલો.
અબો એપ્રિલ
અક્કા બાબે
ભગાગે સની નગુમા
જલસની એ એ ગલે
હા કથી એ કોંતે ગલતે થી
બો જલતે બો
રાતે. રાફતે રાફતે નો મા- મા ગાર તું કા કબ ને રહો થાય તપત ગેની માં વા માં બોબોર ચીને માં ખાન બો આકો એસા આને Bor- કોઈ Huh?
લેક ફોરા લમા ગાફતો સફર અંજરા તો ગાવા કા ክርስቶስ
મારો જે તરે સફરાતી
አቤ ተከ ተከ ፋነ ነበረ ተከ ጠጋ ጠጊቲን ጠቄ በለ ትርኩ ተከ ተከ ሞ ፊልም ፍረጥ የመነ ነራ એશે વાચી વાચી હશે નો અને શેવ બાફત એરગનચી બેતી
ምት એરગનચી બે બાફત
አይ ገሩ እንጠባዱም በዳ አም ፈኬኛ ፍጅአ ኬሰቲ એ ያለ መፋይ እንጠበዴ ለበቀ ደሜ ማለ እንጠበዱ ማለ ይወዳም ከንኮ በስማ Anteen garuu nana garullee nu baasiis yoonni yeroo sadii yoo sanattis nu dabbaran no malee na gono
አይ አሪፊዳ haa fagaatu አሪፊ yoo fagaate yoo fagaatu ee
nama dadhabsiiste abbee anamma isa ammaa ta'e ganama baree kaatu kana hin danda'u. Duruma nama garuu tokko lakkaatti kan ka'aman
mitiire ee
qoyime hin cufiimmee gammee yoo jiraattee nan gashame. Qoyin cufi.
waan raafatte sheenu Ah maal taatee?
haa hirriba jedhachan bula waan ta'e Okay bakka Am- am- ta'u.
amma naa bilbiltee yoo raafeedha gammeen tokko natti ani maan jee maniisi Okay ayaa raftu bakka dadhabdeetti jechuudha.
achan bulee hawasatti Okay maalaan taanoo waan sitti maydheeni
maal tureefi
anoo wayi- wayiin argadheeni waansa. Intinaa naa fi- dasta Hmm?
dastanyaa bakka
Intinaa beektaa?
Dadhabdeetti. Eh.
Keenyaa Bevereej kan jedhamu beektaa?
Ee, maarreen akkasuma inni lamaan keenya wal irratti baannee naan jetti sanami.
Aha, dhaqaa dhageesseetta.
Maaliif simatu nattaasee miti?
Okay, Er- okay. okay.
Achitti ani dursee dhufee booda ko dhuftee minami gammeenii waliin arginu hafnee naan hin jenneeti.
Eh,
Ee, akka Oromoo keessan malee immoo ani isa kana immoo nageenyaan.
eh, interviews gooneeru turre ishee faana.
Ee,
Achi booda waansa dabarteetta jedhanii amma maal godhanii beektaa?
eh, Eh, eh, Waansa biiraadhuma keenya jedhamu oomishu fakkaata.
ee haaraa ba'eera. Ee, Hedduu hobsiisa gara Zuwaay kana immoo isa kana gara waan himtu waan naamtu achiirraa jalqabeeyyu.
Kaasaanchis,
Ee,
as kaasaanchisidha.
ahaa kaasaanchisi?
Eh,
Ee, baay'inaan garuu gara kallattii sanarraan inni sheerii taate. Ammallee maal ol feera
eh, innaa akkasidha waansa. Eh, Jiramoo Eh.
sajjamar bineensi qabiramoo?
waa qamma seerayyoon akkuma waaqayyooti
Ani koo ganaadhaan see'am.
maal ganaa maaliiti moo haa waliini abbo waliini Baatee.
Fedhi malee.
waliini Inni kun moo ganaa?
maali? akkasii tokko garuu Eh.
waliini haa ta'u waliini anatti fakkaatan qammas Kana eenyutu dhaabe beekta?
Eh, Viidiyoo dhaabe yeroo yeroo kuma lamaa fi kudhanii namichi kun dhufe eh, raaksa diinagdee Oromoo jedhanii eh, ispoortiidha maaloodha maaloo jedhanii eh, walaabuu konistiraakshinii kana faa jedhaniiti kaabinoonni eh, Ooppiidiyootu dhaabe kana jedhanii beekta. Waggaa shan dura Eh.
dhaabbate.
eeshi Innaa egaa haa ta'u jennee dorgomne egaa mm, jennaan egaa tokko gincitti barbaachisaa hojjetaa eh, tok- tokkommoo asidhaa jedhan beekta.
eh, isa asiifaa filannoon gaafattu ati
Amma eh, maa inni beekta? Asnaa kennan amma.
yaaroo wanti arifna eeshi Asnaa kennanii eh, garuu fuudhanii qarshii giroosirra tuulan beekta. Giroosii fuudhanii gara kudha sagal wayii godhan.
eh, gaafa ciccittu kudha lamaa wayii dhufti moobaayiliin birrii dhibba shan jira eh, isheetti dabaleen gara kudha sadii dhufti
enna Animmoo animmoo fedhi fedha koo beektaa ginci deemuu ture beektaa.
Maqaa isaatiin. Ante abdaal እንዴ?
እንዴት አንተ እንዴት በዚህ ትኖራለህ እዚህ?
ኧረ እባክህ ምን አንተ ማለት የጅሬኝ ከናኒ ኩን ወላ ኤርዘ ቅፍቴ ሜቀ ጅራም ደመት እሱን አስበው እንጂ ተው እኮ ያንን
ማለም fide.
maal abboo dhiis torbarra sagal galte sagalirraa kudha tokko kudha lama galte akka kanatti adeemta malee isin jettee mee chaansota ati ammati amma argatte kana amma injiteessee argatta? Leelaan koo alle. Leelaan Dorgommiin koo alle koo.
sarvaayivu ta'an amma Anamman isin deeggaru kana inkwaan gurraayyuu gadiyyuu sii deemu.
ma akkatiin baduu akkatiin baduu kaate- deeggarame nan beeka.
yoo baduu kaate malee Maa inni beektaa? Waa malis waa kallisii ta'e as akka malis miindaansaa ምንም guddate ችግር የለውም።
maal akka Anta- barnee barnee jiraatti akkasitti. Waggaa በቃ meeqa?
ሞኩማ ማስመራ ቀበናን እኮ ነው ወኒጣ ወይ በቃ አንድ ነገር ካል ትክክለኛም ሆጀቹ ከነት ደንደስ ብቻ
Mm, አስኪ አመሽ ገም ድጉማ የሮ ወሊሶ ቱረሜ mm.
ይበጃቲን ገሌ ወይ በሰዴቲን ገሌ ሜጋ ካወት ተም ሜነቲ
Indee miindaa sanaa immoo
አይቹን ስድራ ማቲ
Indee miindaa sanaa maaltu taa'ame jechuun miindaa sanaa Miiti.
wanta ta'e wan- wanta gootu hin qabdu miindaa አማ sanaa ኮ garuu ካለቲ miindaa በካ sanaa maayit በካ መቲ በካ ተኮ ቴሲ መቲ ዋን ተኮ ድጉማ ኦላን ካ ዮቴ ያደቻ ጎንጎርቴ
anyways isa kana ittiin yaada Mm,
እኔ አሪፍ ቻንስ ነው እርግጠኛ ነኝ mm.
tokko Aan kamaalisii bibita amma sarviizii qabdu yedheen gaafadheeni sarviizii qabdu yoo amboodha mm, gincii qabu yoo ta'e amboo taa'uuf fedhan qaba ture beekta
እንደ ሀሳብ በቃ መውረድ ነው በቃ
አዎ አዎ አይ እዚህ የከፈልኩትን ዋጋ ብዙ አየውና ብዙ ዋጋ አይ።
ከፈልኩት ዋጋ ብዙ ያ እችን ሚቲ ቀመ ቤቴ አናስፊተመ ዋንኩን እኮ ሀራ ተውን ቀቡ ቤተምኒ አቺ ውፍቴ ዋንቴፍ ዳካ ወሮ ኦሉፍቱ Mm.
ዋን አቺ ጂሮ አርጊቴ አመስ ሞ ሳሲ ከን አርጊቴ ለማፋ የሮ አቺ ደቢቱ ሞ Mm.
ለኛ ያንም ቢው ገሩ አመሳ ከነ ዲስ ባጋመደም በቃ ዋገን ሲገርጋር Eh, ay, Waan isa kana. Ay, Isaan immoo as naagisan yani yaa'u keessa guutuu maaliif amma head office hojichi.
አሪፍ ነው አይዶሴችን ሞ ስለስ ቻንሲ ኦል ጉደቹ ቻንሲ ሞ ዋን ቶኮ ቶኮ አርገቹ ቀብዳ muuxannoo mayyoo amma isa gincirra jiruuf innati jiru tokko midam
Miteera.
inna gincirra koo waan tokko bichaa hojjetta isa kana koo akka kiyyaatti yookiin biraanchii inni qabu sanarratti hojjetta adeemta
Mee haa ta'u mee wanta kana ta'e waansaa har'a xalayaanaa ergani.
Aboo fataa jedhu gaa- moo lafa bituu barbaaddeeti iddoo eerpoortii ishee shimallis sana maalinni ishee gara daarra waan daandii darbuusu sana daandii wayii tokko jirti Mm.
achi anaaf gammee tokko tokko qabna atis yoo bituu barbaadde taate asuma Ma teessee ijaam- bituu dandeessa.
Ijaan bitammoo
Eh, lak ija maalii qarshii yoo baasnee baasnee keenya keessa.
birrii meeqaan bittan?
Naannoo yeroo san doolaaradha amma doolaarri yeroo sana amma adda adda akka.
Miteera.
Eh, yoo ishee barbaadde asuma- asuma Dooraa- teessee- asuma teessee bitta magaalli silaa kee giinci ga'eera amma babal'ate.
Mm.
Inni rakkoon qabu waan ta'eef dhugaa waaqa baay'ee natti tole dhugaa waaqa baay'ee natti tole dhugaa.
Mii- Miixuu meeqaan beektaa fayyeessa? Bakka manichi inni kun baay'ee agarsiise.
Bayyisiisa abshir takaftool.
እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ደግሞ እነ- isa dhugaa namma natti tolecha as ta'uusaa baay'ee natti tole nana.
ጋሲሜ እንላላ ወይ አሲ ከና
Ay, ቆይ ati achitti eh, miindaan isa tokko mamti achi ifas
ኤ
garummaa natti damdu gam.
እም
asitti sababiin isaa magaalaa tokko hojii maafuu garba'uu homtu ba'uunuu jedhama sun ikkoo achi aanaan jireenya yoo ta'e tokko amma garaagarummaa hin qabu namuma gada deemaa deemtu wanti hundi kaanii na deemu asikkoo firaa manaarraa kana fekkoo wanti inni kaan dhagaboo bultii namni hin mariyyuu hin jiru achitti immoo ሰራማና ባባ tokko tokko ኦሞ ኦፊ hojjetatta yaaddee maleemma there is no difference
maalatti wanna digdamii shan hin galle bidilis tokkuma ammoo garaagarummaa hin qabuma birriinis immoo inuma dhuftama.
Ee bicha anamma amboon barbaade ture suruma.
Ahaa qoo isa immoo biraanchiin qabu taanaan boodarran eegduu reessa immoo.
Ayi sijamar ammas ikkoo bakka already asidha amma.
Bakka ndasi kawana bakka unaas
Anamma Yaada- maallaan maallaan jedhe beekaa surumayyuu.
eh Amma eh, waan an ammas keessa jiruuni waan baay'ee ta'ee eh, kanaaf karoorma koo durumayyuu bakka hojiidhaanuu achi gara bishooftus ta'ee gara nas ta'ee Eh, bakka isatti- eegaa- inni inni sirrii.
Mm, maaliif eh, bakka si jibbisiisa as bakka annaa baay'ee waan baay'ee ni gatii kaffale amma ni mana kiraa har'atti hin kaffaltu waggaa lamaan Eh.
har'atti ni jiraatu keessa jechuudha na waan meeqa yaadeeni bakka atu kanaan jiru Inni dorgommee beekama.
dorgomne achi mucaa isa as barbaaduuf achi ergan mucaa isa as Gartee.
barbaaduuf achi erganii achi Eh.
maa inni ah, eessadha hojiin jennaan asidha anatu barbaadeen akka na bira teessu barbaadeen as godhee naan jedhe.
Bakka Mucaan inni- ስለዚህ አንተ የ- ሁሉም እኮ ለምን ምክንያት የሚሆነው ስለሆነ Mm.
አንዳንዴ ምክንያቶችን ቀበድ ማሊፍ ወጣ አትሊስት ሌላ ደግሞ ቆዳ መኬሌ ወማ ወኒን ጀጥ ቤተሱማ ማን መኬቲ ካዶ ቶች ተ ገሩ ገና ቆዳ ጅጅብስ ኖም ትጅራ አየሪ ብየ ሰናት በሩ እንጅራ ከባድ ነው እንደ አዲስ ነው ገና የምትጀምሩ ይሄን ግን አትሊስት ኪራማና መኪፎ እየፈቻ ደምታች ምት በቃ የሙ ተውባቴ ሙ ሰፈር ጅጅ ረከረኮን ከ
Ee, meeshaa Waaqayyoo haa jedhu. Innaa fi Noofembarii kudha saddeet galii naan jedhani.
ሀራ ሀረ ቶርባኔ Shan. Shani.
ሀረ ሸኒ Mm.
በቃ መስት ሶቢት አመቻቸይት ኤየመሞ አወጋ ጉቲት
Waan akkasii hin jiru as.
ማሊ ማን ቀብደምኒ ሞ ብሪሲ ጅጅ Ber eh, lakki asii amma isumani argadhe kana amma nan deeme iyyuu kadhachuun qaba jaarsa. Ta'uu baannaan ji'a Aha.
tokko dursii natti miidha.
ኢታሰው ድርቀማ አከን ኬኛ ከነ Ee, ነ amma is- muuxannoo koon dhiisa ka. Argitee?
ኢሳ ኢሳ ማሌ ሞመ ሲ ሲሙለቱ ረ አመ Akkam?
ኪልራንሲ ኪልራንሲ ኦመ ሲ ኢቲካ ጀሪዮ
Amma maalan godha beektaan amma?
እ Hundumaa xumureeni dhoksaadhaan miindhaa sagantaa hadheeni. wabii hundumaa xumuree achi booda isaan bira dhaqee maalin godhaa jaarsisuma isaa kan keenyaa kana bakka argadheera Eh, muuxannoo koo naa kenni rakkoo kana kana keessa hin jiraane rakkannaan bakka waan hin godhu dhabee hin jedhaani achi ee, ee, gana diduu danda'a ganan kadhadha maaliif nama wa- nama ማሊፍ meeqa ዲዳ ማል Maal- ጀቻ boqochisiin attimi yoo ta'u baate min dambisiisiin jedha
እ
yookaan ji'a tokko dursiteen itti immoo qabda turtee siin jedha አሃ ኢሰ ታናን ሺ ማረ ሂሚ ገሩ ሲከና ኤየመ ኬም
Eeyyamammaa ala- naan kennu kaa alaammaa waan lama fayyadamuu hin dandeessu manicha keessa. Tokkoffaa yoo namicha kana sossobadhee dhuma hamma ala keenyaaf miindaan amma soddoma ba'a miti Sun- miindaa Eh.
soddoma nyaadhe Eh?
እነ ረኮን ገሩ miindaa soddoma nyaadhee eh, achi booda immoo eh, wabii koo xumuradhee miti ittan hima Eh.
rakkoon qabu xalayaan akka ga'eera waan ta'eef እ mallattee isaaniif deebiseera. Kanaaf kana kanatu ta'een jedhaanii guyyoota hafan amma yeroon koo ga'utti nan hojjedha.
እ
Bakka akkasuman godhee jedhee yaade.
አቃ ረኮን ገሩ ፈጣይ ማሊፍ ጀመር ሞ ማል ጀቻ ሰው እኮ አማራጭ ነው ሁሌ የሚፈልገው ለምን አንድ ብር አይበልጥም እንኳን ሰው ያ ሌላው ሰው ሳይ ነው።
ሰውዬው ችግር አለበት። ብዙ ሰው አስለቅሷል ታውቃለህ። አንድ ልጅ ብቻ ነው እሱንም ለጥቅሙ ብሎ እንጂ ማለት ነው። ሌሎቹ ኤክስፔሪንሳቸውን ትተው ሄዱ። ምክንያቱም ገንዘብ አምጡ ብሏቸው ወይ የአንድ ወር ደሞዝ ትታችሁ ትሄዳላችሁ፣ ካልሆነ ኤክስፔሪንስ duuba deebite duuba deebiteetu kaffalta.
ይሄ ta'uu baannaan Akka- ji'a tokko hojjechuu qabdaa siinya ji'a tokko dursitee natti himee waan
Ante kabbaadha. Qo'eesh muuxannoo isa kamiin dorgomte amma isuma achi keessaan miti.
machumaan raatiin kanaaf inni dirqama kiliraansii barbaada.
Haa kiliraansii maal falli gaalatti kilnoo.
Nama maaliin yaade nan kadhadhaa sirriitti ta'uu baannaan biraazariin maal naan jedhe nan kaffalaanii naan jedhe yoo dide.
Maal Kadhadhuuti.
kaffaltare amma A- fakkeenyaaf inni nam tokko amma hojjetutti hojjete at- an amma silaa muuxannoo eh, inni mana dhuunfaarra wani- mana dhuunfaarra akkasi hin jiru. Manni laakki muuxannoo- eeyyamayyuu gaafatteen si'achaa jira malee atama fakkeenya harruma hojjette Ah, boorumbaatoote eeyyamas dhiisee fannoo kunaa barreessuu itti hin jedhamu.
Ishiin jiru.
Aha. Atu meeqa dhiisteef eeyyama dhiistaa maal maal jechaadha.
Ishee ishee- ishee maal godha? Indo- Even doo maal godha beektaa?
Eh, Yoo qarshicha si kaffalchiisuu barbaade eeyyama eh, hafee qabda taanaan qarshichi si Eh.
jijjiiree isaa si hir'isa. Qarshii kaffaluu qabdu.
ማሳኑም አካ በከኛ ሀያ አንዱ ነው ያለው በአመት ውስጥ
Ka- Haa አንድ andi ወር kan ማ- kaallee. Kaan haa andi እና kan ታደስም እኮ kaallee.
አንድ ወር እኮ ነው የአንድ ወር ደሞዝ መቁረጥ ማለት ነው።
አዎ ግ- ታዲያ የቀረችዋን ይካካሳል።
አምጣ ነው የሚልህ። የቀረችዋን አምጣ ሀያ አንድ ቀን ብትሆን ዘጠኝም ይሁን አስርም ይሁን አምጣ ብሩን ነው የሚልህ።
ማታ መታብ ቅዳሜ ነው ህረጉሞ እጅ ተሞቱማ
አይ አይ አሲ ረኪሳላ ቤቅታ እና ሜ ዋቀዮ አይ ና በቃ ገርጋር ኤ- አይ ዮ ከኖኔ ትረኮን ቀቡኖ ባከ አመቻቸይቲ ማነም እ- ከነት ጋራ ናመት ጀባተሙ
ኤ ሜስ ዮ ዋቀዮ በርባዴም ሀያ ሺህ ምናምን ይክፈልልህ ተወዳዳሪ ይሁን እሱም
እሱማ ስነግረው ያው ተወዳዳሪ ከሆነና ከፍላለሁ ካለማ አዎ ጥሩ ነው።
በቃ ኩነ ጣ- ዮ ፌይቴ ጠላሰ ተገርሲስቴ ከናፈ ከናፈልታት ይሁን ኤ ከናሂ የለም ከነኪሳ ከነንገዳ አይ በቃ እንዳፉ በገመድ ደቦ ገለቴፈዱ ዋበኬ ኤ በእናትህ ስመና ወየ ናሲ ዋነረን ጌሲን ብልብለካቤ
ቶለሽ በቃ ፈታይ ተወጀድሽ በቃ ተጋና ውልሽ እሺ